Yes, so good day. If today not the first time when be say you dey enter this our channel, it's my channel, and you dey lis to my voice, uh, make you quickly help me do one thing. Just go the subscription, the subscribe uh, button. Make you click on the subscribe button. Then go to the notification bell. Make you click on the notification bell in case we post new video. Make you dey get am. Now today we go the reason one of Naija top um football player matter the things when be say they happen for im life recently now now Ahmed Musa we go dey look. So um Ahmed Musa na one guy when be say him don show Nigerians say it is good to be humble and get some kind nice humility like that. Eh, when be say we no even fit explain. Now we never see any Nigerian player when be say him don attain the kind height when. Ahmed Musa don attain for im football career Then he can't come back to Naija Then he can't put himself so low one kind one kind based on say the Nigeria uh, football game the our local league not too dey high like that He can't put himself low He can't go back to a former club where he for start football career He can't go back to Kano Pillars go dey play for them and that one not even be the major matter o oh. you know Other players wey be say dem dey play for that kano pillars dem dey earn salary but when ahmed musa come back come play for kano kano pillars the guy no collect fifty kobo im dey do am for free im dey do am for free and uh, so far so good the guy has been doing well now like um, two weeks ago ahmed musa uh, in come marry new wife one sweet hausa girl like that very very fine and if you check all the uh, blogs for internet you go see the pictures the way they are too dey everywhere good and me i still carry myself oh i go i no go lie i go there i go flex i go chop i go chop goat meat chop ram chop everything When be say dem do for that place and i don come back to my zone and i come dey tell una the major tori wey dey happen about Ahmed Musa right now. Now, if you look Ahmed Musa life uh, for him football career, him don play for many many international clubs like uh, Leicester City and uh, he also play for one uh, Saudi Arabia uh, club wey dem dey call Al Nassr for 2018. Na dis club im play for last before he can come back to Kano Pillars come they play uh, uh, for Kano Pillars which is uh, the Nigeria local club. So if we look this matter you go reason say uh, Ahmed Musa him don't do great great things for a, a, a football career. Now recently one club went there for Turkey one turkish club like that, one ogbonge club one tough club like that. Them do uh, eh, say they want sign uh, ahmed musa and the name of that club Kara uh, eh, Kara Gumarok, yes faith Gumarok. that's the name of the club now them say they want sign ahmed musa uh, for their club after many many club many many oduga many many chairman club don bid bid bid bid but now this turkish club can't get the highest bid and they can finally sign uh, one sign ahmed musa they want to can go uh, their club make it go dey play with them for a certain time which is not yet disclosed so many many things they occur about this guy And one thing I like about Ahmed Musa na him level of humility, the level of humbleness. The guy no dey too the show, you know they carry, you know they carry chest, you know dey form like too much. So now the matter be that too. Oh. As we uh, round up this uh, matter, I want make una still raising this thing. Make una go the subscription button, knack that subscription uh, uh, button then go the notification uh, button may you knock on, so that you could get more more tori from us from this side make una take care and not put yourself for trouble humble yourself Oh, now your boy oh zinc now they bring una this story.